Hii ni Radio Izwi ya Amerika. Mwaranya kudukurikirana mu biganiro vyacu mu Kirundi n'ikinyarwanda i Washington DC. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, ndi kumwe na Fide Niyongabo Eh, na Placide Magambo mbahaye ikaze mu biganiro byacu.
dufate nk'inzu amajana atatu tuguze n'abantu bashika nka- imiryango irimo nk'abantu batandatu bazoca bajayo baza kuryama imbere ya- ya meri ucaja hirya n'inyuma imbere ya perezida canke imbere ya urbanisme yari yabahaye
uyu ni umukenguza amateka idefonse ntawunkunda eh, yumvikanisha ubwoba bw'ibizokurikira ingingo yofatwa n'inama nkenguza amateka yo gusenyura amazu yabubatse ahadakurikije amategeko mu kiyaya c'imbono mu gisagara ca bujumbura uko ahantu hateguwe planification yari imeze nigaruke uko nyene ico c'abanyagihugu nico impact social iki byose birabaho mugabo hono n'abantu hapfuye nta impact social ibaho uwo n'umukuru w'inama nkenguzamateka ya burundi reveriyo ndikuriyo asigura ko amategeko ategerezwa kubahirizwa abubatse bidakurikije amategeko bagasenyurirwa amazu yabo turavuga no kuyigizwayo eh, ry'urubanza rw'abo mu muryango wa asina paul rwigara mu rwanda Eh, ku banyagihugu basabwe kudasubira kuroba mu ruzi mu kungwa mu rwanda hamwe no ku byerekeye akamo k'ishyirahamwe haseri gasaba amashyirahamwe abikorera utwabo ibigo n'abantu ku giti cyabo babishoboye gutanga uburyo bwo guterera impunzi zifise impano zitandukanye mu ntumbero yo kushyiriraho ubuzi kugira zibesheho zibesheho zitarinze kurindira imfashanyo aho ni muri kenya Ido in- incamake y'amakuru duhava tubashikiriza mu kanya gatoyi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yavuze ku rugamba rwo kurwanya ibyarira umutwe ku isi aho hari mu kugurura uno munsi kuwa mbere ibikorwa by'inama nkuru y'ishyirahamwe mpuzamakungu bizomara indwi mu gisagara ca new york
N'ubwa mbere abagore bakomoka mu idini ya Islamu batahukanye intsinzi mu matora y'ibanze y'abagize inteko ishinga amategeko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
leta ya tanzania yatangaje uno munsi kuwa mbere itohoza ku catumye ubwato butwara abantu mv nyerere bugira impanuka mu ndwi iheze mu kiyaga victoria
Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biravugwa ko uwungirije Minisitiri w'Ubutabera Rod Rosenstein asezererwa ku mirimo ye. Eh, Ku ruhande rumwe biravugwa ko yaba ari mu biganiro ku buryo yakwegura, naho ku rundi ruhande bikavugwa ko yahakanye ko atava ku mirimo ye keretse aramutse yirukanwa.
aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka ku mukanya gatoyi mugume hafi y'amaradiyo yanyu duhere ku idonido ry'amakuru yo hirya no hino twabateguriye ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika mu kuguru uno munsi kuwa mbere ibikorwa by'inama nkuru y'ishyirahamwe mpuzamakungu bizomara indwi mu gisagara ca new york perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yavuze ku rugamba rwo kurwanya ibiyayura umutwe ku isi perezida trump yavuze ko igitigiri cy'abantu bapfuye ku isi bifatiye ku biyayura mutwe ciyongeye ibice mirongo itandatu ku ijana mu myaka cumi n'itanu irangiye trump avuga ko icegeranyo cyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani cerekanye ko umwimbu w'ibiyayuramutwe vya kokayine na opiyom wiyongeye bikomeye cyane mu makungu atangaza ko bikenewe cyane kugabanya umwimbu w'ibiyayuramutwe n'aba- ah, n'ababikoresha ku isi perezida trump atangaza ko amakungu akwiye gukomeza gukorera hamwe muri urwo rugamba Trump eh, yashimiye kandi mu gitondo cy'uno munsi wa mbere ibihugu bigize ishyirahamwe ONU yatangaje ko umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres yabaye umugenzi akomeye wiwe kandi ko ariko akora akazi kiwe neza cyane ku bibazo bitoroshe biraje ishinga amakungu Guterres yashimiye Perezida Trump ku majambo yiwe n'umugambi wiwe wo kurwanya ibiyayuramutwe mu makungu ejo ku munsi wa kabiri Perezida Trump azoshikiriza ijambo inama nkuru y'ishyirahamwe ONU ku munsi wa gatatu azohagarikira inama y'urwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi vyitezwe ko amerika muri iki gihe iyoboye urwo rwego ishimikira eh, ku- kunebagura igihugu ca iran
n'ubwa mbere abagore bakomoka mu idini ya isilamu batahukanye intsinzi mu matora y'ibanze y'abagize inteko ishinga amategeko muri leta zunze ubumwe za amerika mu matora rusange y'abagize inteko ishinga amategeko ateganyijwe ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa cumi na kumwe rashida tlaib azaba ahagarariye leta ya michigan naho ilhan omar azaba ahagarariye leta ya minnesota byitezwe ko aba bagore bombi bakomoka mu ishyaka ry'abademokarate baje guhangana na politiki ya perezida trump ikumira abimukira tlaib akomoka ku babyeyi b'abimukira b'abanyapalestina baje bava mu ntara ya west bank mu myaka y'igihumbi magana cyenda na mirongo irindwi bajya gutura muri detroit aho turayibu yavukiye akanakurira naho omari we yavukiye muri somaliya we n'umuryango we bahungira mu nkambi z'impunzi muri kenya hanyuma umuryango we uza kwimukira mu mujyi wa minneapolis muri leta ya minnesota azaba abaye umudepite wa mbere ukandagiye mu nteko ishinga amategeko muri amerika yaravukiye ku mugabane wa afurika kandi akomoka no mu idini ya isilamu aba bombi bazaza basanga undi muyisilamu umwe mu nteko Congress- congressman andre carlson uhagarariye leta ya indiana kuva ubwo amerika yagabwagaho ibitero n'intagondwa zari zitwikiriye izina rya isilamu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe ni ubwa mbere muri amerika hiyamamaje umubare munini w'abayisilamu bifuzaga ibyicaro mu nteko ishinga amategeko aho abagera ku ijana biyamamaje mu matora y'uyu mwaka abasilamu b'abanyamerika babarirwa ku kigero cya rimwe ku ijana by'abatuye amerika kandi baragenda barushaho kwiyongera ari nako ariko n'urwango bafitiwe narwo rurushaho kwiyongera ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko abayisilamu b'abanyamerika barushijeho guhutazwa mu myaka y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu n'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu umuyobozi w'ikigo cy'ubushakashatsi kuri demokarasi muri kaminuza ya northwest eh, university alvin tirori avuga ko intsinzi ya Tlaib na Omari nubwo itatunguranye ariko izanye impinduka mu mateka y'abimukira muri leta zunze ubumwe za Amerika
bandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino twabateguriye tuze muri afurika aho leta y'igihugu cya tanzania yatanguje uno munsi kuwa mbere itohoza ku cyatumye ubwato butwara abantu mv nyerere bugira impanuka mu ndwi iheza mu kiyaga victoria iyo mpanuka yahitanye abantu amajana abiri na mirongo ibiri n'indwi igihe ubwo bwato bwazama leta ya tanzania iriko kandi irondera gukora ubundi bwato bunini kurushiriza igice cya mbere cy'itohoza cyasanze igitigiri cy'abantu uh, cy'umurengera ariyo mpamvu yatumye ubwato mv nyerere buzama ku munsi wa kane w'indwi iheze ubwo bwato bwari butwaye abantu amajana abiri na mirongo itandatu mu gihe bwari bugenewe gutwara abantu ijana n'umwe umushikiranganji wa mbere wa tanzania kasim majaliwa yatangaje ko icegeranyo c'itohoza ku vyabaye cotegerezwa gushikirizwa leta mu minsi mirongo itatu umugwi ujeje itohoza uyobowe n'uhaze umutegetsi mukuru w'igisirikare ca tanzania general george waitara igitigiri c'abasize ubuzima mu mpanuka y'ubwato mv nyerere cageze ku bantu amajana abiri na mirongo ibiri n'indwi umushikiranganji wa mbere kasim majaliwa majalawa avuga ko ibindi biziga bishobora kuba biri muri ubwo bwato bwazamye amenyesha ko abantu mirongo ine n'umwe bashoboye gutabarwa leta ya tanzania ifise kandi imigambi yo kubaka ubundi bwato bunini kurushiriza ubwo bwato buzoshobora gutwara itoni mirongo itanu n'abantu amajana abiri
igitero cy'ibyihebe cyagabwe ku basirikari ba irani bari mu karasisi kuwa gatandatu cyakongeje umwiryane hagati y'icyo gihugu n'abaturanyi b'abarabu umwiyahuzi yamishe amasasu muri eh, mu bantu bari aho biganjemo abasirikari n'abandi baturage abantu makumyabiri n'icyenda bahise bitaba imana naho mirongo itandatu barakomereka imbaga y'abantu yitabiriye imihango yo gushyingura aho baririmbaga indirimbo zituka ibihugu bya israeli na amerika ibyo bihugu byombi bishinjwa kuba byarakomeje gushyigikira inyeshyamba zigaba ibitero ku gihugu cya iran general hossein salami yarahiriye abari aho ko uko byagenda kose bazihimura ku bihugu bya leta zunze ubumwe za amerika israeli na arabia saudite ibyo birego ariko byateje urujijo kuko agatsiko k'abarabu b'abanya-irani kazwi nka uh, ahvaz national resistance ariko kigambye icyo gikorwa leta yashyize ahagaragara amashusho anyuzwa ku mbuga nkoranyambaga yerekana umwihawuzi mbere y'uko ahitana ababo- abo bantu ikongera ikerekana umurambo w'umwiyahuzi nyuma y'uko yicwa gusa abenshi bemeza ko aya mashusho yaba ari amahimbano ahubwo bishoboka ko yaba akoreshwa mu buryo bw'icengezamatwara nka propagande ikindi ntibira mm, mumbabarire gato ikindi ntibigaragara ko umwiyahuzi yaba yar- eh, yari- yarirahiye kuba akorera umutwe w'ibyihebe wa leta ya kisilamu nk'uko basanzwe babikora akenshi mbere yo guhitana abantu kuba leta ya irani ikeka ko amerika yaba ishyigikira izo nyeshyamba byatumye nayo yihimura yongera inkunga igenera imitwe y'iterabwoba mu bihugu bya iraki siriya na afghanistan tugaruke muri afurika aho radiyo okapi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo itangaza ko abantu cumi n'umunani bapfuye mu bitero by'abikekwa ko ari abagwanya ubutegetsi bwa uganda allied democratic forces mu mfunyapfunyo adf ivyo bitero vyabereye mu gisagara ca beniki mu buseruko bw'igihugu ivyo ni mu gihe ako karere kabandanya kugiramirwa n'ikiza ca Ebola radio kapi ishigikiwe n'ishirahamwe ONU yatangaje ku munsi w'Imana ko abasivili 14 n'abasirikare bane bishwe mu bitero vyabaye ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije mu karere ka Beni mubandanya gukurikirana ibiganiro vyacu mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc
ni ubwa mbere mu mbabarire gato turajya ku nkuru ya asumta minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi yisa- yasabye abaturage kutongera kuroba mu mugezi wa mukungwa mu gihe hagikorwa iperereza ku cyaha cya- eh, cya- cyarishe amafi yo muri uwo mugezi dr solange uwitonze umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe ubworozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi rab yasabye abaturage kwiri- eh, kwirinda kurya amafi yipfushije ibindi kuri iyo nkuru eh, turakurikira asumuta kaboyi okay muratwihanganira gato eh, inkuru ya asumuta kaboyi ntibashije kuboneka reka duhere ku nkuru ya erike bagira ubusa aho umucamanza eh, mu rise- mu rukiko rukuru eh, mu rwanda yigijeyo urubanza eh, eh, abashyikira- abacamanza baregamo abo mu muryango wa asina paul rwigara ibyaha byo gucisha eh, byo kuryanisha aba- abenegihugu ibindi kuri iyi nkuru reka dukurikire erike bagira ubusa byabaye ikinyuranyo ku mucamanza ukuriye inteko iburanisha ubwo yari yiteze gutangira kumva ubwiregure bw'abaregwa aravuga ko mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere yabonye amabaruwa yanditswe n'abaregwa basaba gufungurwa by'agateganyo bagakurikiranwa bari hanze ababunganira bahawe umwanya wo gusobanura ibikubiye mu busabe bw'abaregwa Maître Buhuru Pierre Celestin wunganira umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda umwari Diane Shimiyimana Rwigara yavuze ko n'ubusanzwe yari yashyizwe mu gifungo cy'agateganyo n'urukiko rukuru kubera impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha yavuze ko ubusabe bwe bwo gufungurwa by'agateganyo bushingiye ku mategeko yisunze ingingo z'amategeko Maître Buhuru yavuze ko iyo urukiko rushyikirijwe dosiye y'ufunzwe by'agateganyo ufunzwe ashobora gusaba urukiko rwaregeye bagafungurwa by'agateganyo aho urubanza rwaba rugeze hose ubusabe ku ifungurwa ry'agateganyo ntibwasobanuye ingingo ku yindi metere buhuru na mugenzi we metere gatera gashabana bahise bazamura inzitizi ko mu gusuzuma ubusabe bw'abaregwa umwe mu bacamanza bagize inteko iburanisha mu rukiko rukuru yagombye kuvamo baravuga ko yigeze kugira uruhare mu byemezo byafunzwe by'agateganyo abaregwa mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge n'ibyemezo byaje gushimangirwa n'urukiko rukuru ku itariki ya makumyabiri n'imwe z'ukwezi kwa cumi na kumwe bibiri na cumi na karindwi metre gashabana wunganira madame mukangemanya adeline rwigara yabwiye umucamanza ko kubera inyungu z'ubutabera ari ngombwa ko bazamura iyi nzitizi umucamanza akavuga ko inteko iburanisha yaje yiteze gusuzuma ubusabe bw'abaregwa aho gusuzuma ukwihanwa k'umucamanza abunganira abaregwa bagashimangira ko nubwo atarabyiteze bitabura kugibwaho impaka hashingiwe ku mategeko basabye ko yivana mu rubanza cyangwa bakamwihana umucamanza ukuriye inteko iburanisha yabajije impamvu mu kuburana urubanza mu mizi bitaba ikibazo hakavuka ibibazo ku isuzumwa ry'ubusabe ribafungura by'agateganyo metere buhuru yasubije ko baba baregwa n'abanyamategeko ntacyo bapfa n'umucamanza ariko kubera imiterere y'amategeko bigomba gusuzumwa ubushinjacyaha buhagarariwe na bwana ndibwami rugambwa na mugenzi we faustin mukunzi bwabwiye urukiko ko imikorere y'abanyamategeko ubwayo irimo ikibazo bwavuze ko ubusabe bw'abaregwa bwatanzwe ku wa gatanu w'icyumweru gishize saa kumi n'imwe za nimugoroba amasaha y'akazi yarangiye hatangiye iminsi y'ikiruhuko bwikomye ubwunganizi ko butekerereza urukiko bwirengagije ko butatangiye ubusabe ku gihe umucamanza ukuriye inteko iburanisha yahise atangaza ko atari ngombwa kwiherera kuko asanga nta tegeko ribuza umucamanza wasuzumye ifungwa ry'agateganyo ku rwego rwa mbere kuba yasuzuma iryo ku rwego rwa kabiri avuga ko inteko itahinduka metere gashabana yashimye umucamanza ku cyemezo yafashe ati mwanze gufata icyemezo kandi turabyubashye bisunze ingingo z'amategeko metere gashabana na metere buhuru bihannye umwe mu bacamanza wafashe icyemezo cya mbere ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo bahita banasaba ko iburanisha risubikwa n'umucamanza abunganizi birinze kuvuga mu mazina bavuga ko bazamugaragaza mu nyandiko mu ibaruwa bazandikira urukiko ikigiye gukurikira abanyamategeko bagiye kwandikira perezida w'urukiko rukuru kuri ubu bwihane abusuzume bivuze ko uzabusuzuma ariwe uzashyiraho inteko nshya ari nayo izagena igihe urubanza ruzongera gusubukurirwa iburanisha rya none ryitabiriwe n'abavandimwe b'abaregwa abahoze ari abakozi b'uruganda rw'itabi rwa asinapol rwigara itangazamakuru umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho madame ingabire victoire umuhoza abakozi ba zimwe muri ambasade za hano mu rwanda abashinzwe umutekano n'abandi abaregwa bombi batawe muri yombi mu mpera z'ukwezi kwa cyenda bibiri na cumi na karindwi umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho umwari diane shima rwigara yihariye ku cyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano gikomoka ku mikono yakusanyaga ubwo yashakaga guhatana na perezida paul kagame mu matora y'umukuru w'igihugu ya bibiri na cumi na karindwi nk'umukandida wigenga arahura na nyinungu bya raderine rwigara ku cyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda gikomoka ku biganiro yagiye nk'itangazamakuru mu bihe bitandukanye mu gihe yashakaga kwiyamamariza gutegeka u rwanda ibyaha derine rwigara aregwa nawe bishingiye ku biganiro yagiye agirana n'abavandimwe be baba hanze y'igihugu ibiganiro byaberaga ku matelefoni bamwe muri bo barimo madame mugenzi tabita gwiza murumuna wa derine rwigara uba muri canada bari muri iki kirego ariko bazaburanishwa nk'abadahari adeline rwigara yihariye ku cyaha cy'ivangura no gukurura amacakubiri ibyaha byose abaregwa bombi barabihakana bakavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki mu iburanisha riheruka ubushinjacyaha bwari bwarangije gusobanura ibirego byabwo kuri ibi byaha asina paul rwigara wari umunyemari ukomeye yapfuye mu ntangiriro za bibiri na cumi na gatanu ku mpamvu zitaravugwaho rumwe ubutegetsi buvuga ko yazize urw'impanuka umuryango ukavuga ko yishwe n'ubutegetsi ah bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali urakoze eric bagira ubusa tukiri mu rwanda eh, dukomereze kuri ya nkuru twababwiragaho minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi yasabye abaturage kutongera kuroba mu mugezi wa mukungwa mu gihe hagikorwa iperereza ku cyaha cyaba cya- ku cyaba cyarishe amafi yo muri uwo mugezi Eh, ibindi dukurikire mu nkuru ya asumta kaboyi mu mpera z'iki cyumweru nibwo ku mugezi wa mukungu habonetse amafi areremba yapfuye ndetse haboneka n'ibindi binyabuzima birimo inzoka ibikeri n'ibindi biba mu mazi nabyo byapfuye byukusenge epafrodita akora ubworozi bw'amafi yabwira ijwi rya amerika ko batunguwe bagiye kuroba ku wa gatanu w'icyumweru gishize bagasanga amafi areremba hejuru y'amazi yapfuye bukeye mu gitondo ubwo abakozi bahakoraga ku manywa bampamagaye bati twagize ikibazo cy'amafi yapfuye mageze nsanga amafi yapfuye ku mu- ku- mu buryo budasanzwe ari menshi cyane turebye dusanga amazi yaturu- yari arimo yaje asa yanduye yahinduye ibara nibwo twaje gukurikirana dusanga naho amafi yaje gupfa ari menshi cyane abaturage barimo bayafata bayajyana bakayajyana kuyateka se barayajyanaga birumvikana hashobora kuba harimo abayariye ariko nyuma kuko twaje kubona bikomeye kuko n'ibi- ibinyabuzima byose byari mu mazi nk'ibikeri inzoka twasangaga zapfuye nazo nibwo twabimenyesheje ubuyobozi nyine abenshi cyane babaje kumenya amakuru ko ayo mafi ashobora kuba afite ikibazo
kugeza ubu aba barobyi babujijwe kongera gusubira kuroba mu mugezi wa mukungwa bagategereza ikizava mu bushakashatsi bwahise butangizwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubworozi n'ubuhinzi dr wituje solange umuyobozi mukuru wungirije muri icyo kigo yasabye abaturage kwirinda kurya amafi yipfushije igisigaye turimo dukora ubu ngubu ni ubushakashatsi bwo kumenya ngo ayo mazi yaba yarandujwe n'iki tumara kumenya icyanduje ayo mazi tube noneho twatanga navuga twashyiraho imbaraga mu kumenya ngo icyanduje ayo mazi cya- cya- cyahagarara gute noneho ikindi nacyo turi kubwira abantu ni ukwirinda kuba barya amafi yavuye muri uwo mugezi tut- yipfushije cyane cyane tutacya twamenya ic- ic- icyo yazize ariko ni ukuvuga ngo muri mukungwa byo birabujijwe kubi- ku- kuroba muri iyi minsi mutaramenya ibyo ariko Ah, yego birabujijwe uretse ko n'ubundi n'ubungubu n'uwajya kuraba ntacyo yasangayo kuko kuko amafi amafi yari arimo urebye yose yarapfuye kugeza ubungubu nta wakagombye kujya kurobamo kugeza igihe tuzamenyera icyo ubushakashatsi buzatwereka ayo mafi yaba yarazize iyi nzobere mu byerekeranye n'ubuvuzi bw'amatungo yemeza ko mu gihe cy'icyumweru kimwe abashakashatsi bashyizweho bazaba bamaze kumenya icyishe aya mafi abaturage basanzwe barobera muri uwo mugezi wa mukungwa baremeza ko igihombo bagize ari kinini kuko twari dufite mu byuzi uko ari bitatu amafi agera mu bihumbi ijana yose ya hafi ya yose yarapfuye ubu nta kintu gisigayemo igihombo mwagize kirangana gute nabaze musanga twatakaje amafi kuko twari twiteze gusarura mu mezi abiri ari imbere mo nabaze mbona kugera muri miliyoni cumi n'imwe n'ibihumbi magana inani na n'ubu dutegereje ibisubizo bizava hejuru kugira ngo aribo bazanatugira inama niba se twabigenza niba tuzakomeza korora kuko na n'ubu amafi no twari twari twasigayemo dukeya cyane twagumye gupfa ku buryo ubu ngubu n'amazi arimo ntabwo ushobora kuyakoraho kuko dufite impungenge ko akirimo uburozi amafi yasanzwe yapfuye mu mugezi wa mukungwa n'ayo mu bwoko bw'inkwekwe n'inshonzi aya mafi yagaragaye mu mugezi wa mukungwa uherereye mu ntara y'amajyaruguru dr wituze ushinzwe ubworozi muri rabu avuga ko abantu badakwiye kugira impungenge ku mafi ari ku isoko cyane cyane amafi ya tirapiya aya ngaya tumenyereye abanyarwanda bamenyereyeho nta kibazo afite amafi yapfuye ni amafi ntabwo yimeza cyangwa se aba naturari muri mukungwa ntabwo ari ayo twari twateyemo n'asanzwe arimo uyu mugezi unyura mu mirenge itanu ariyo ya muko rusasa nkotsi rugero rwaza na shyira minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ivuga ko hakozwe igenzura mu yindi migezi ifite aho ihurira na mukungwa nk'akagera na nyabarongo ariko nta mafi yapfuye yagaragayemo minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi igatangaza ko mu gihe hagikurikiranwa icyateye iki kibazo abakora uburobyi bakwiye kwirinda kutaroba amafi bakoresheje ibintu byose biyahumanya bigamije kuyobya ubwenge bw'amafi kuyananiza cyangwa kuyaca intege ndetse no kwirinda kujugunya imyanda inyuranye mu nzuzi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu burundi itunganywa ry'ibibanza byo kubakamwo rirangwamwo utunenge twinshi mu kiyaya cimbo no mu gisagara ca bujumbura uko niko abakenguzamateka b'u Burundi babishikirije kuri uno wa mbere hari mu bikorwa by'inama nkenguzamateka aho abashikiranganji batanu ba leta y'u Burundi bari batumiwe kugira bishure ku bibazo byabo baserukira abanyagihugu ni inkuru ya Evariste Nzikubanyanka
ibikorwa by'inama nkenguzamateka y'u Burundi by'uno wa mbere byari bishingiye ku cegeranyo cakozwe ku nyubakwa zubatswe hadakurikijwe amategeko bimwe mu biri muri ico cegeranyo cakozwe n'umugwi w'abakenguzamateka w'amaho ujejwe ibibazo by'intwaro ubutungane ubutunzi n'ibidukikije vyerekana ko ibintu vyayangaye atacamira abakenguzamateka basanga hari amakosa yabaye mu gutanga no kubaka ahatategerezwa kubakwa icegera ca kabiri c'umukuru w'inama inama nkenguzamateka anise niyo ngabo afise ukuntu abona ibintu byategerezwa kugenda hari amakosa agirwa n'abantu bubaka ariko cyane cyane hari n'amakosa agirwa n'ababijejwe mu maserivisi ya leta mu mirimo ya leta jewe mbona ko kugira leta abantu bayizigire yokurikiza amategeko aba yaratowe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka hanyuma agashirwa ko igikumu agatangazwa n'umukuru w'igihugu kuko leta idashoboye kubahiriza amategeko yonyene n'amabwirizwa yonyene iba yaratoye canke yaratoje abantu ntibayizigira kandi abantu baca babandanya bakora ivyo bishakiye abakenguzamateka barahuza ko amazu yubatswe hafi y'akarere ka buterere turi mu buraruko bw'igisagara ca bujumbura yose busamburwa aho naho hatanzwe kugira hubakwemwo kandi hari hagenewe imicafu iva mu mazu yo mu gisagara ca bujumbura ariko umukenguza amateka idefonse ntawunkunda afise ubwoba bw'ibizokurikira yabaga twaraharuye turananirwa navuze muri izi zose tuzozibomora abantu bazoca baba hehe jewe mvuga ati au niveau technique turavye technique biroroshe mvuga tujye au niveau social abantu tuzobomora ca tubajera gute dufate nk'inzu amajana atatu tugwiza n'abantu bashika imiryango irimo nk'abantu batandatu bazoca bajaye baza kuryama imbere ya ya meri bashaje hirya n'imbere ya perezidansi cyangwa imbere ya urbanisme yari yabahaye umukuru w'inama nkenguzamateka reverien ndikuriyo wewe nta kindi asaba abashikiranganji begwa n'ico kibazo nuko byasha byanoga inyubakwa zubatswe ahatariho zose zishigwa hasi hagakorerwa ico hari hagenewe wa munsi amazi yatera mu carama hagiye abantu majana abiri babonetse mw'ijoro rimwe mita mirongo itatu mu mwanya mutoyi abantu majana abiri waravyuka umwana ukamurondera kumageze mw'itanganyika urashobora kubireka ejo hagapfa umuriyoni none ubu kijijiki nico gituma byose uko amateka avuga uko ahantu hateguwe planification yari imeze nigaruke uko nyene ico c'abanyagihugu nico impact social ki byose birabaho mugabo hono n'abantu hapfuye nta impact social iba bamwe mu bakenguza amateka babona ko imvugo ishobora kudajana n'ingiro umukenguza amateka wo mu bwoko bw'abatwa ruhuna vena ari muri abo nyakubahwa mushikiranganje w'intwaro hagati we yavuze ati niduhane isango ubwo ibitugu turavuga bizoja mu ngiro twebwe abatwa tugumana amakenga mu bintu ubwo bizoja mu ngiro nimba bizoja mu ngiro nibyari ntituzokwamama nk'abandi uko manda igahera enda kugira ngo biboneke ko ibyavuga ngo aha bishobora kuja mu ngiro inkwari dusezerana mu masesa tuvugane tuti ni ku wa gatandatu ibikorwa rusange tugende n'imashini hama tuje ku kazi ariko abashikiranganji begwa n'ico kibazo bemereye abakenguza amateka gukosora bimwe mu bitagenze neza mu gutanga amatongo ujejwe ibikorwa vya leta yashikirije ko ahari amatongo yatanzwe hatisunzwe amategeko agiye gusubira mu minwe ya leta Jean Bosco Ntuzwe n'Imana yatanze akarorero kuri kiriya kibazo cyo ngaho kuri zabu nashaka ndabamenyeshe ko ingingo yo kwaka abari baharonse nk'uko mwari mwabidusabye kandi natwe twaguma tubikurikirana twamaze kuyifata isigaye tusigaye turiga abo bari baronse amatongo ngerera keso yayo ngere tuyigera mugabo ashaka kumenyesha mugenzi wanje wa agriculture ajejwe izabu ko lebone zisigayeyo tuhava tuja kuzikurayo ko twoca tuhashikiriza izabu directement akarodera titre yaho hama akakoresha igikenewe abashikiranganji batanu ba leta y'u Burundi nibo bari bitavye ibikorwa vy'inama nkenguzamateka by'uno wa mbere w'umutekano w'amasoko ntanganguvu uw'intwaro hagati mu gihugu w'ibikorwa vya leta n'ubujejwe ibidukikije bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika urakoze evariste kuri iyo nkuru uwaserukira ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi ku isi hcr muri kenya rawuf mazu asaba amashyirahamwe abikorera utwabo ibigo n'abantu ku giti cyabo babishoboye gutanga uburyo bwo guterera impunzi zifise impano zitandukanye mu ntumbero yo kwishyiriraho utuzi kugira zibone zibesheho zibesheho zitarinze kurindira imfashanyo twumvirize mugenzi wacu eroje wurikaneza ku idonido kuri iyi nkuru ku mugabane wa afurika ibitigiri vya onu vyerekana ko abantu bahunze ibihugu vyabo n'abahungiye mu bihugu hagati kubera injyana n'intambara barenga miliyoni mirongo ibiri na zine kuri abo igihugu ca kenya gifise abarenga ibihumbi amajana ane na mirongo irindwi na kimwe n'amajana atatu na mirongo itatu bari mu makambi nyamukuru atatu hakiyongerako abari mu bisagara mu ntumbero yo gufasha izo mpunzi kuri uyu w'imana hatunganijwe urugendo rwitiriwe rukuruku senayi terete afise ubwenegihugu bwa amerika ariko aturuka muri etiyopiya akaba akorera ase aratubwira intumbero nyamukuru yarwo iyi ni sekeza ryerekeye gukangurira abantu kumenya ivyerekeye impunzi vyabaye ngombwa ko ziva iwabo atari kubw'amakosa yazo hari indyane nyinshi ku mugabane wa afurika n'ahandi kandi dutegerezwa gufata mu mugongo abo bantu bari mu mubabaro umuntu wese ategerezwa kuvyumva akabinerwa kandi agafasha abantu bari mu marushwa kubera indyane kandi ubu hari ibitigiri vyinshi rwose vy'impunzi ku isi nzima ku buryo twovuga ko amazi yarenze inkombe ubwo dutegerezwa kwe kwerekana ko duhagararanye nazo kandi turi kumwe na cane cane ivy'umwihariko muri afurika dufise miliyoni mirongo ibiri na zine z'impunzi hari indyane kuva muri sudani y'amajepfo gushika muri somaliya zitigera zihera co kimwe na kongo ibi rero ni ugukangurira abantu kwibuka ko hari abandi bari mu marushwa kubera izo ndyane ziri muri afurika nidaje humazu nawe atwara igisata cigenga ca sr kijeje kwegeranya uburyo ku mugabane wa afurika asanga ata muntu akwiye kwisuzugura mu guterera iki gikorwa nk'uko mubizi abantu barisha igihumbi n'amajana atanu kugira baze hano kandi iki gihumbi n'atanu kigenda muri asr gufasha bene wacu bahunze iciyumviro nyamukuru ni uko abantu bagira icabo kino gikorwa uwo ni wo mutima wa asr n'umuryango wa rukuruku ni ukugira ubuntu gusangira ni ukwitanaho twaje hano ngo twegeranye uburyo bw'impunzi bamwe mu mpunzi nk'uyu mukenyezi aturuka muri sudani y'epfo yaje ava mu ikambi y'impunzi y'ikakuma haricura urugendo rumwibutsa ibi binyibutsa nkiri muto turiko tugenda n'abavyeyi banje ntashobora gutambuka neza iyo niyibutsa umwe mu bakenyezi yiciwe imbere yacu vyari bibi cane kuko yaciye agwa bukumbi ntiyasubira gutambuka ubu nibaza ko abantu bumva uko impunzi bizigendera ziriko ziragenda uwo mukenyezi w'umunyakenya nawe yemeza ko bene ibikorwa ari ngombwa cyane numva mpimbawe n'umutima wa bino birori no kuzana imiryango yacu tukereka abana bacu ukuntu ari iby'agaciro gukundana no gufashanya mu kibano nibaza ko bibabaje iminsi yose igihe imiryango itandukana kubera ibintu bisangamwo gusa nibaza kandi ko nk'abanyafurika ibihugu byakira impunzi dukwiye kwitanaho kuko turi umwe tukabihanga rimwe birababaje cyane kubona hari impunzi zibonwa nk'abakora by'iterabwoba cyane cyane abanyasomaliya birababaje pe kubona bahabwa isano n'iterabwoba being linked to terrorism.
naho ibihugu bitunze biri mu byakira impunzi ibitigiri vya sere vyerekana ko impunzi ibice mirongo umunani na bitandatu kw'ijana mu isi yose zihawe indaro mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere muri kenya sere yemeza ko nubwo hibonekeza impunzi nshasha hari n'izindi ziguma zitahuka muri izo harimwo abarundi ijana na mirongo icenda n'umwe batashe kuva uyu mwaka utanguye eroje buri kaneza nairobi ijwi ry'amerika tubashimiye kuba mwaduteze amatwi muhandanye mudukurikirana